Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ku ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi i kisoro muri uganda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura turi kandi live ku isi hose kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowe akadomo komu urubuga musangaho ibiganiro byacu byose ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma abaturage bahunguka muri Kivu ya ruguru barahura n'ibibazo byo gusubira mu buzima busanzwe kubera ingaruka z'intambara yabereye aho bari batuye twarahungutse tugeze ino imirima yacu dusanga ibyo twahinze byararaye ntabwo byeze neza hejuru kubura ubyitaho nko kubibagara no kubisarura uyu ni umwe mu basubiye mu byabo muri santire ya mushaki i masisi muri Kivu ya ruguru umwe mu basirikare bakuru ba leta ya sudani y'epfo yarasiwe muri kajugujugu ya loni hamwe n'abari bamuherekeje n'abahuti bo muri yemen bahaye israel iminsi ine gusa ngo ifungure inzira y'imfashanyo mu ntara ya gaza bitaba ibyo bakayigabaho ibitero amakuru arambuye ni mu kanya gato muri sudani y'epfo umusirikare ufite ipeti rya general yapfanye n'abandi babarirwa muri mirongo mu gihe kajugujugu y'umuryango w'abibumbye yaribakuye mu mujyi wa nasir mu majyaruguru y'igihugu indege rero yagabweho igitero nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi umuryango w'abibumbye wamaganye iki gikorwa uravuga ko ibyabaye ari agahomamunwa bishobora gufatwa nk'icyaha cy'intambara kandi cyahuhura amasezerano y'amahoro yari asanzwe acumbagira abakozi b'umuryango w'abibumbye bakuraga ingabo mu mujyi wa nasir nyuma y'intambara ikomeye yashyamiranyije ingabo za leta n'abiyise ingabo ntagatifu leta ya perezida salva kiir ivuga ko bakorana n'abashyigikiye visi perezida wa mbere rick mashar mu ijambo ryo gutangaza urupfu rwa general major dak n'abandi basirikare perezida salva kiir yavuze ko mashar yari yamwijeje we n'umuryango w'abibumbye ko uyu musirikare wo ku rwego rwa general nta kibazo ari bugire bityo ko bashobora kujya kumukura mu mujyi wa nasir we n'ingabo ze minisitiri w'itangazamakuru michel makoe yabwiye abanyamakuru ko abagera kuri makumyabiri na barindwi barimo n'umukozi wa loni bashobora kuba baguye muri iyo ndege ntibyahise bimenyekana niba iyo ndege yarasiwe ku butaka itarahaguruka cyangwa niba yarasiwe mu kirere umuvugizi wa Rick Mashar Puk Both Bolong yirinze kugira icyo avuga kuri icyo gitero gusa ishyaka rya visi perezida Mashar riheruka guhakana uruhare mu bikorwa by'intambara mu mujyi wa Nasser mu ntangiriro z'iki cyumweru dusoza umuvugizi wa Mashar yatangaje ko inzego z'umutekano zataye muri yombi minisitiri ushinzwe peteroli ushinzwe ibyo kubaka amahoro muri rubanda uwungirije umugabo mukuru w'ingabo n'abandi basirikare bakuru bo ku ruhande rwa Mashar ni igikorwa cyashyize mu kaga amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya Rick Mashar na Salva Kiir mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani
Washington ijwi ry'Amerika mu ijoro ryakeye igisasu cyarashwe n'ingabo z'uburusiya n'indege za gisirikare zo mu bwoko bwa drone cyahitanye abantu cumi na bane gikomeretsa mirongo itatu na barindwi mu mujyi wa dobropilia mu burasirazuba bwa ukraine no mu nkambi iri mu karere ka kharkiv nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ya ukraine iki gitero cyagabwe n'ingabo z'uburusiya mu mujyi wa dobropilia zikoresheje ibisasu bya rutura n'indege cyangije inzu y'amagorofa umunani n'imodoka mirongo itatu nk'uko iyo minisiteri bitangaza ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa facebook perezida volodymyr zelensky wa ukraine yavuze ko ibitero nk'iki bigaragaza ko uburusiya budakura mu rugiye kandi umugambi wabwo udahinduka bityo akaba ari ngombwa gukomeza gukora ibishoboka byose byafasha kurengera abasivili bo muri ukraine no guhagarika icyo ari cyo cyose gitiza ingufu perezida Vladimir Putin mu kurwanya intambara kuwa gatanu ingabo z'uburusiya zangije ibikorwa remezo bitanga ingufu z'amashanyarazi na gazi muri Ukraine mu gitero cya mbere cya misile bwari bugabye kuri icyo gihugu kuva leta zunze ubumwe za Amerika ihagaritse guha Ukraine amakuru y'ubutasi n'inkunga ya gisirikare uku guhagarika inkunga kwa Amerika bishobora gushyira Ukraine mu kaga ko kutabasha kumenya amakuru yerekeye ibitero bitegurwa no kubasha kwirinda ibigabwa n'ingabo z'uburusiya umuyobozi w'inyeshyamba z'abahuti muri yemen yaraye yatangaje ko bazasubukura ibitero by'ingabo zirwanira mu mazi mu gihe cy'iminsi ine israel niramuka idatanze inzira y'imfashanyo ngo zinjire mu ntara ya gaza ni nyuma y'uko habaye agahenge kuva mu kwezi kwa mbere nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara muri aka gace uyu mutwe ushyigikiwe na Iran umaze kugaba ibitero birenga ijana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu uvuga ko wifatanyije n'abanyepalistina mu ntambara umutwe wa Hamas leta zunze ubumwe za Amerika ifata nk'uw'iterabwoba urwana na Israel mu ntara ya Gaza muri icyo gihe abarwanyi b'abahuti bafashe ubwato baruhande abiri bafata n'abasare bane mu ntambara yakomye mu nkokora ibyerekeye gutwara ibicuruzwa bijya mu bice binyuranye by'isi ibi byatumye ibigo by'ubwikorezi bikora ingendo zihenze kubera ko amato yikoreye ibicuruzwa yanyuraga nkiraramucyamo azenguruka afurika Israel yafunze inzira y'imodoka zitwara imfashanyo muri Gaza kuva tariki ebyiri ku kwezi ishinja Hamas kwiba izo mfashanyo ntireke zigera ku banyepalistina abarwanyi b'abahuti bavuze ko mu gihe cy'iminsi ine gusa Israel niba idafunguye inzira bari busubukura ibyo bitero umutwe wa Hamas muri Gaza wakiriye neza ibyatangajwe n'abarwanyi b'abahuti uvuga ko ari igikorwa cy'ubutwari cyatangajwe n'abo barwanyi bamaze umwaka urenga bashyigikiye Hamas mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugenda kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viyowe akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri viyowe radiyo yacu mu kanya ntavugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika turajya muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho muri teritwari ya masisi mu ntara ya kivu ya ruguru bamwe mu baturage basubira mu byabo bavuye mu nkambi zafunzwe bavuga ko bugarijwe n'ibibazo bijyanye n'uburyo bwo gusubira mu buzima busanzwe kimishu karani bakomera yagiye kureba aho muri santire ya mushaki kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya masisi centre ya mushaki ni imwe mu zakozweho n'intambara kuva aho m makumyabiri na gatatu yatangiriye gufata ibice bitandukanye by'iyi teritwari by'umwihariko kuri iyi centre ya mushaki habereye isibaniro ry'imirwano yahuzaga m makumyabiri na gatatu n'imitwe ya wazalendo ndetse na fardc kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri makumyabiri na kane ibi byaterwaga n'uko mushaki ari agace gakomeye cyane kuko gahuza ibice bitandukanye cyane nk'umuhanda uva mu jarubaya na masisi centre undi ugakomera gukomereza mu bice bya Bunyole, Ruvunda, Kirorirwe na Kausa hazwiho kuba hakorerwa ubworozi bw'inka no kuba hahingwa cyane. Abaturage bo muri aka gace batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi cyane ko ushobora gusanga mirongo icyenda ku ijana by'abahaturiye ariko kazi bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tukihagera niko twasanze bimeze. ibikorwa by'ubucuruzi bw'amata foromaje n'ibindi bitandukanye bikomoka ku matungo ubona birimo gukorwa n'ubwo atari cyane nka mbere aha kandi naho hari abaturage bagarutse mu byabo bavuye mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo aba baturage bavuga ko kuva aho basubiriye mu byabo bavuye mu nkambi ubuzima butoroshye habe na gato gusa aha ntibyoroshye ko umuntu yakwemerera kuvugira kuri mikoro ya radiyo cyangwa kumufata videwo ubona ko buri wese abitinya madamu ikizanye gertrude ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'enye wemeye kuvugana n'ijwi ry'amerika tumusanze arimo gukora ubucuruzi buto ku muhanda yari yarahungiye bulengo mu mujyi wa goma twarahungutse tugeze ino kuko twahunze duhinze imirima yacu dusanga ibyo twahinze byararaye ntabwo byeze neza hejuru ko uba ubyitaho nko kubibagara no kubisarura mbega ntabyo twasaruye byashize no mu bucuruzi ni n'ubucuruzi bumeze nabi hejuru y'uko hura ubukene bumeze nabi naho twavuye twavuye muri goma ino twari duhungukiye tuzi wenda ngo tuzabonamo ubundi buzima ubuzima nabwo dusanga ibintu bikomeye tu kirizi imeze nabi uyu mugore wahisemo gucuruza indagara akabikorera hano mushaki kubera kuba ataramenyera avuga ko kuba kugeza ubu hakiri ikibazo cyo kutaboneka kw'amafaranga mu mujyi wa goma n'abo mu cyaro bidahwema kubagiraho ingaruka amabanki wenda agafungure ntihabaho sirikirasiyo y'amakuta wenda niho tuzabona ubuzima bwiza wenda n'ubucuruzi bwacu bukagira bukagira inyungu noho ndi ndi gucuruza indagara amatomate ariko haba igihe ntashye ntabwo nta n'ubwo ngurishije hejuru yo kubura n'abakiriya hejuru y'amakuta adahari abantu bose muri mushaki nta makuta ahari mu gihe kirenga umwaka bamwe muri aba baturage barahungiye mu mujyi wa goma hari abavuga ko batahutse bagasanga ibyabo byarangiritse urugero ni madamu emerance gasana nawe wari warahungiye rusayo muri teritwari ya nyiragongo yabanje kutubwira uko yakiriwe nubwo kuri we ubuzima butoroshye
tukiva mu nkambi tuzi n'iwacu mushaki twabashe kwakirwa neza kubera ko twasanze abaturanyi bacu batahunze babasha kudufashisha ibyo kurya tukaba twarasize duhinze n'umurimo w'ibirayi dusanga barawusaruye tubashe kuba baza baratubwira natwe ngo ntitwamenya ababisaruye kuko natwe twahinze imirima dusanga zirasaruwe ariko byagaragara yuko ari abazarindo bazisaruye kubera abo twasizeyo hari ibyo ashima ndetse akagira n'icyo asaba ko cyakorwa n'ubuyobozi buriho iwacu mushaki turi kumenyera buhoro buhoro ubuzima tuniga gake gake tuzi ko natwe bizagera igihe tukamenyera ariko turabinginze ngo mufungure amabanki natwe byibuze tujye tubona amakuta dore ngo umuntu afite nk'abana batanu ari kubura ukuntu yabahahira bitewe n'uko amakuta yabuze namwe muri nk'abayobozi mwabidufasha pe uretse izo mpungenge zo kutamenyera ubuzima bushya kuri aba baturage bari barahunze ubuhamya bundi twahabwaga n'abaturage ba mushaki ariko banze kuvugira kuri mikoro z'ijwi ry'amerika ni uko kuri ubu umutekano wagarutse muri iyi santere ituwe n'ibihumbi by'abaturage umuhanda uva sake ugera mushaki ugakomeza no mu tundi duce dutandukanye tuhakikije nawe urakoreshwa cyane nka mbere y'intambara urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara cyane ku buryo ku muntu utamenyereye byamugora kumenya nimba aha hantu harigeze kubera imirwano jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika imushaki muri teritwari ya masisi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ni umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tugezwaho na mugenzi wacu eugene mukankusi
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turasobanukirwa byimbitse na endometriose indwara abagore babarirwa muri za miliyoni ku isi bahanganye nayo bucece dr augustine kwa bena tawiya ni muganga w'indwara z'abagore mu gihugu cya ghana aratwungura ubumenyi ku mpamvu zitera iyi ndwara n'uburyo bwo kuyivura byongeye kandi muri malawi abakobwa babyaye bakiri abangavu n'abana batawe barimo kugarura icyizere izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho muri iki kiganiro bungabunga ubuzima ndabasuhuje ndi Eugenia Mukankusi bashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima yibasiye miliyoni z'abagore ku isi ariko na n'ubu abantu ntibitabira kwisuzumisha endometriose ni indwara idakira aho imikaya yisanisha na nyababyeyi ishibuka igakurira hanze ya nyababyeyi ibi bitera ukubyimbirwa ndetse n'inkovu kandi bishobora gutera ububabare bukabije ishami rya oni ryita ku buzima w'imesi rivuga ko indwara ya endometriose yugarije abagore miliyoni ijana na mirongo cyenda bari mu myaka y'uburumbuke ku isi indwara ishobora gutangirana n'imihango ya mbere y'umukobwa akazarinda agera mu myaka yo gucura cyangwa se guca imbyaro akirwaye abakurikirana ibintu hafi bavuga ko muri afurika ubumenyi ku ndwara ya endometriose bukiri hasi bituma abagore benshi n'abana b'abakobwa bababara bucece nta kugaragaza ko bayirwaye umuryango udaharanira inyungu wo muri nigeria uyoboye ubukangurambaga bwo gufasha rubanda gusobanukirwa iyi ndwara ibabaza no kurushaho kuyirinda kimwe no gufasha abagore guhangana nayo mu myaka makumyabiri ishize sharon kechi adu nibwo yabonye imihango ye ya mbere afite imyaka cumi n'itanu kuva ubwo buri kwezi uko imihango yije araribwa bikabije cyane ku buryo ajya no mu bitaro
mama umbyara by'umwihariko ntiyabifashe nk'ikintu gikomeye ku buryo nagiye nkomeza kubyitaho ngeze muri kaminuza kuko hari igihe ugera ukibaza uti kuko ari njyewe bibaho ishami rya loni ryita ku buzima rivuga ko iyi ndwara endometriosis yibasira icumi ku ijana by'abagore n'abakobwa bari mu myaka y'uburumbuke ku isi itera kuribwa cyane mu kiziba cy'inda ndetse no mu mayasha kandi ishobora kongera ibyago by'ubugumba kugera ku ijanisha rya mirongo itanu ku ijana mu bagore nubwo iteje ako kaga ibura ry'imibare ya nyayo y'uko ihagaze muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ryatumye isuzumwa ryayo riri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'uko bihagaze mu burayi no muri amerika We have about 30 to 40 percent of our patients are kuva kuri mirongo itatu kugeza kuri mirongo ine ku ijana by'abarwayi dufite barwaye endometriosis ni abagore bari mu myaka y'uburumbuke bivugwa kandi ko cumi na rimwe ku ijana by'abana b'abanyeshuri bacu b'abakobwa bafite iyi ndwara ya endometriosis itarasuzumwa ikibazo hano ni uko iyi ndwara itagaragazwa cyane bitewe n'uko nta bumenyi abantu bayifiteho isuzuma ry'inzobere ni imboneka rimwe n'uburyo bwo kuyisuzuma burahenze kandi ntibikunze kuboneka muri twinshi mu turere two muri nigeria abenshi hano kandi ntibabona endometriosisi nk'ikibazo gikomeye aho niho olivier nwankudu n'umuryango udaharanira inyungu we indo survivors international foundation baziramo uyu muryango yawutangije mu ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi nyuma y'imyaka myinshi amaze kumenya uko ahagaze agamije kongera amakenga ya rubanda kuri iyi ndwara no kongera umubare w'abayisuzumisha When a young girl walks into a doctor's office, nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye bisa nk'aho turimo kuba mu buzima bumwe kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine sindi umusazi ntabwo ndimo gukabya uyu muryango wafashije abarwayi ba endometriosis barenga ibihumbi bibiri kubona ubuvuzi ndetse uhugura abanyeshuri b'abakobwa babarirwa mu bihumbi kuri iyi ndwara ukora kandi inama ngarukagihe zigamije ubujyanama mu bijyanye n'amarangamutima ku bagore bayirwaye When I joined and I met other women that
nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye bisa nk'aho turimo kuba mu buzima bumwe kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine sindi umusazi ntabwo ndimo gukabya it just gave me a sense of belonging.
nyuma kumva hari aho mbarizwa banyumva ko ntari njyenyine muri uru rugendo mfite abandi bantu banyuze mu bisa nk'ibyo nanyuzemo nwankudu avuga ko hatabayeho ubufasha bwinshi bwa guverinoma n'ubw'abikorera gusakaza ubukangurambaga ku ndwara ya endometriosis bizagorana kandi abandi bagore benshi bashobora kurushaho kuhazaharira
twabajije abadukurikira ubumenyi baba bafite ku ndwara ya endometriose ndetse n'icyakorwa ngo abantu barusheho kwisobanukirwa bamenye ubuvuzi bwayo n'uko abayirwaye bafashwa ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye ijosh muri nigeria kuri iyi ngingo
endometriosis ni indwara ikunze kwibasira nyababyeyi aho endometriosis ikurira hanze ya nyababyeyi akenshi ikunze guhuzwa n'ububabare mu bimenyetso byayo abagore bagira ububabare ni ububabare buba bukabije kandi ni bwa bwoko bw'indwara iyo umuntu atayisobanukiwe agenda agahugira ku bindi bintu atazi mu by'ukuri impamvu ko ariyo kibazo
indwara yibasira abagore ifatanya ababyeyi cyane cyane baba bakora imibonano mpuzabitsina bakabona amaraso araje urebye bisa nk'aho nta buryo bwo kuyirinda ivurwa n'imiti cyangwa se akenshi ubuvuzi bwo kubagwa iyo umuntu arwaye indwara nk'iyo ntagomba kwicara imuhira ngo atangire gukoresha imiti gakondo agomba kujya kwa muganga kugira ngo ikibazo gikemuke
ububabare bwo mu mihango duhura nabwo rimwe na rimwe buza nk'ibintu bisanzwe ubundi bigasa nk'aho bidasanzwe impamvu uvuga ibi ni uko haza uburibwe ubundi amaguru akabyimba hakaba kuruka rimwe na rimwe no kubura ubushake bwo kurya Endometriosis is uh, reactive.
endometriosis ni indwara ituruka ku kuba hari ikibazo muri nyababyeyi dukunze kuyita kandi indwara y'ukubyimberwa aho imiterere y'ingiramubiri za nyababyeyi zisa n'izagutse cyane ndetse zikaba zakurira no hanze ya nyababyeyi uko kwaguka kw'izi ngiramubiri za nyababyeyi twita andotiriyumu ushobora kuboneka no hanze ya nyababyeyi mu gice kiri hagati y'inda n'ikiziba cy'inda n'ahandi izi ngiramubiri twita andotiriyumu zitwara bijyanye n'impinduka mu misemburo bivuze ko ikibazo cyose endometriosis iteza kiba ari ikibazo kigenda kigaruka nyuma y'igihe runaka bivuze ko kigenda kigarukana n'imihango ngarukakwezi y'umugore gukora ubukangurambaga ni ingenzi mu gukemura buri ngorane yose y'ubuvuzi ubukangurambaga buzafasha mu kongera ubumenyi abaturage bafite kuri iyi ndwara ibyo biba byatuma bashakira ubuvuzi ku nzobere bibaye ngombwa mu gihe barimo guhura n'ingorane zikomeye cyane mu gihe cy'imihango
dr augustine kwabena tawiya ni muganga w'indwara z'abagore ekomasi muri ghana aratwungura ubumenyi ku ndwara ya endometriose endometriosis is a condition endometriosis ni indwara isobanuye gusa ko hari ingiramubiri za endometrium zagiye hanze ya nyababyeyi iyo witegereje inda ibyara cyangwa se nyababyeyi y'umugore igizwe n'utwugara dutatu hari akugara ko hanze icyo wakwita umuzenguruko hari akugara ko hagati twita myotirium hakaba rero n'akugara ko mo imbere twita endometrium ibigomba kuba imbere mu kugara ko mo imbere muri nyababyeyi iyo rero ufite ingiramubiri za endometrium zakuriye hanze y'igitereko cya endometrium nyirizina ibyo nibyo bitera indwara za endometriosis mu magambo yoroshye indwara ya endometriosis ni ukuba kw'ingiramubiri za endometrium hanze y'igitereko cyayo indwara ya endometriosis imaze imyaka myinshi izwi nta mpamvu n'imwe izwi yitera ariko hari zimwe mu mpamvu zishobora guhuzwa na endometriosis ku buryo zaba imbarutso y'ukuza kw'iyi ndwara no gukura kwayo zimwe muri izo mpamvu zirimo izishingiye ku tunyangingo sano zizwiho kuba uruhererekane mu miryango mu nshuti abavandimwe ba hafi umubyeyi n'umwana izwiho kandi kuba yaturuka ku bidukikije ihumana ry'umwuka ihumana ry'amazi ishobora kandi kuza biturutse n'ingorane zaturutse ku kubagwa indwara ya endometriosis mu by'ukuri igaragazwa no kuva amaraso menshi mu gihe cy'imihango ndetse no kuribwa cyane ishobora kandi gutera ubugumba mu bijyanye rero n'ubuzima bw'imyororokere ni umugogoro uremereye ibaze nawe umugore kuza kugana buri kwezi yavuye amaraso menshi mu gihe cy'imihango bigatuma hari n'ubwo amaraso amubana make mu mubiri kugera ubwo ashyirwa mu bitaro uyu mugore akenshi aba ahorana ububabare bukabije bwo mu kiziba cy'inda ububabare bwo mu gice cy'inda yo hasi bitewe na endometriosis kandi uyu mugore aba amaze igihe kinini agerageza gutwita ariko byaranze rero indwara ya endometriosis ni umugogoro ukomeye ku buzima bw'imyororokere bw'abagore hari ubuvuzi ariko uburyo bw'ubuvuzi bujyana n'icyifuzo cy'umurwayi ubuvuzi bushobora kuba imiti kubagwa se cyangwa se byombi bihurijwe hamwe nk'urugero icyo dukora ni uguhagarika ikorwa ry'umusemburo wa esitorogene mu mubiri ngira inama abarwayi bose abagore bose ko bajya bivuza ntibakwiye gusanisha uburibwe bwo mu kiziba cy'inda kuva cyane mu mihango kutabasha gutwita ntibakwiye kubisanisha n'izindi ndwara bakwiye kujya baza kwa muganga hakiri kare dufata amateka arambuye y'uburwayi tugakora isuzuma ry'umubiri n'ibindi bizamini nk'icya laparosikopi gisuzuma ibice by'imbere mu nda
tusawiye mukondiya asobanukiwe n'uko kuba wenyine mu isi bimera yatawe na nyina umubyara afite imyaka itandatu aza kurerwa na nyirakuru ubu atabara impinja zatawe abana bari mu ngorane akanafasha abakobwa babyaye bakiri abangavu muri Malawi.
Tusayiwe Mukondiya yatawe na nyina umubyara afite imyaka itandatu nyirakuru niwe wamureze ariko ntiyigeze yibagirwa uko byari bimeze kuba atari kumwe na nyina ubu aragerageza gufasha abandi bantu nabo batereranywe cyangwa se basigajwe inyuma
tubaha icumbi ibiribwa mbese ubufasha bwose umubyeyi w'umugore cyangwa uw'umugabo aha abana be
mukondiya yashinze umuryango yuwa notalone cyangwa se iyana mu mpine bivuze ngo nturi wenyine tugenekereje mu kinyarwanda uyu muryango ukorera mu nkengero za muzuzo umurwa mukuru w'igice cy'amajyaruguru ya malawi aho aho ubufasha akanita ku bana magana abiri uyu muryango we unahicumba abana b'imfubyi cyangwa se abatereranywe bamwe muri bo bafite ubumuga ndetse n'abakuze
dushaka ko abana bacu bajya kwiga turimo kububakira ishuri rikuru rya tekinike ku buryo bazabasha guhigira ubumenyi bwabafasha kwirwanaho ubwabo debora mangalasi w'imyaka cumi n'itandatu n'imfubyi ikomoka mu karere ka nicu mu birometero magana atanu uvuye mu mujyi amaze amezi atandatu mu muryango yana
hari ibibazo bimwe nahuraga nabyo nkiba mu cyaro cy'iwacu naburaga amafaranga y'ishuri mama na data barapfuye umuntu nari nsigaranye mu buzima bwanjye n'inyogokuru bamwe mu batuye muri muzuzu bavuga ko umuryango yana wazanye impinduka nziza
twabonye hari impinduka nziza zirimo kuza bitewe n'uko twabonye abana biga bafite ishuri ryiza ibi ni ibintu turimo kungukira hano malawi kuri ubu ni kimwe mu bihugu bifite umubare uri hejuru cyane w'abakobwa batwite bakiri abangavu muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara emma kariya umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu muri malawi avuga ko ibura ry'uburere n'ubufasha bya kibyeyi birimo gusunikira abana kujya kwibera ku mihanda
hari bamwe mu bantu bafite abana ariko batabitaho nicyo turimo kubona ababyeyi b'abagabo bataboneka yewe n'abagore nabo barashaka kubura mu myaka ya vuba aha malawi yashinze amategeko menshi arengera abana arimo gahunda y'igihugu yo kurandura ishyingirwa ry'abana mu wa makumyabiri makumyabiri na kane abategetsi bo muri guverinoma bavuga ko banashyizeho porogaramu igenewe ababyeyi yo kubahugura ku burenganzira bw'abana ikiganiro cyacu cya none aha tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu by'ubuvuzi guma ku ijwi ry'amerika ku muyoboro wa interineti wa eshatu akadomo radiyo tubewa akadomo komu naho ubutaha mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc noneho tujye mu kiganiro kombo taxi
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo takisi takisi ya grand lac
Hey, we madamu urashaka cyanga mumbabarire ni jemwe ariko muravuga Ni- ni wowe nyine uyagara cyangwa ku gipangu cya bene biragaragara ko uhuriye mu nzu ye rusange ntago mbizeye twebwe ahubwo ushobora kubakorana na za bandi za zindi zizano zikiba abantu mu ijoro bajyanwe baba amatara y'abendi amamodoka y'abendi shofi ni ukuri je byabaye ngombwa ko mpunga igihugu canje je mba ngaho muri iyo kambi iyo yo hakurya y'umuji urakeka ko ibyo binyoma byawe nabyemera Eh, umviriza je bari bandangiye ngaha ngo ndaharonka ubufasha ahubwo reka mpite abantu banyine igipangu baze hano ubasobanurire icyo washakaga ku gipangu cyabo
ni ukuri je sinkorane n'abasuma je ndi impunzi gusa ibyo urabisobanurira abapolisi baze hano ariko mana yanjye je mfise abana mu ikambi ubu narinje ngaha anye ngo ndaronka ubufasha ngo ndabe yuko noronka ico ndabasumira ndabashire bari miriwe bose mwiriwe mwe mutuye hano hano iwanyu mwebwe muri bande ko ntabamenye ubundi jye ndi umushoferi wa taxi nari ndimo gutambuka mbona umujura ku gipangu cyawe arimo arimo kukiringiza aringa izamu umujura ari hehe uyu mudamu muri kumwe n'uyu akoraga na wamu n'aba bandi be rusange njye mufashe arimo kurunguruka hano ku gipangu cyawe madamu hindukirana ntibishoboka ni wowe se nyakasani mana yanjye ibi ni ibiki sinarinzi ko tom asubiye kuvuga
yebabo we muraziranye ngo turaziranye uyu mubyeyi ntabwo nshobora kubibagirwa afite umutima udasanzwe mw'abantu uyu mubyeyi n'umuryango we batwakira iwabo rusange duhunze igihe iwacu hari umutekano muke aba bantu batubereye imfura pe ni byose mada amakuru y'ibyaba iwanyu twarayamenye none se niwe wenyine ubashije kugera inahangaha ababyeyi famiye mbwira baracyariho wese twarazananye turi aho muri iyo nkambi aho hiye kuba mu nkambi ndabizi ni ubuzima bugoye ariko si ubundi nkawe shofeka Hi, urumva nta kimwaro ufite gufata impunzi n'abavuye mu byabo bose ukabashyira mu gatebo kamwe ukabita amajura kubera ubuzima bubi babayemo mwe bose ndabasaba mu myumve mu mabarire kabisa ahubwo nawe wari ukwiye gutanga umusanzu tukagira icyo dushaka tukaramira uyu mudamu n'umuryango we erega nabo ntibigeze bahitamo kuza muri ubu buzima bubi nk'ubwo barimo umenye ko ibi bintu bishobora kuba kuri buri muntu wese uri muri aka karere nanjye ndi kukubwira ko nabaye impunzi gahungira iwabo kandi baramfashije rose madamu nta biribwa mfite mu modoka yanjye ikintu mfite cyonyine ni amafaranga nakoreye kuva mu gitondo niba ari bugufashe akira nta kibazo ariko umbabarire ku mutima Oh, urakoze turakoze rwose cyane imana yewe yewe yewe urakoze nawe
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje mbashimire mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese